iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikaze mwese muri aya makuru kuri radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na jeffrey mutagoma mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ingingo z'ingenzi z'aya makuru leta zunze ubumwe za amerika yongeye kunenga ubutegetsi bw'u rwanda n'ubw'uburundi kutubahiriza bumwe mu burenganzira bwa muntu muri uganda abasesenguzi baravuga iki ku gisa n'urujijo perezida yoweri museveni wa uganda n'umuhungu we generali muhozi kainerugaba bakomeje guteza ku rubuga rwa politiki naho mu mahanga umuryango w'abibumbye watangaje ko hatabayeho iperereza ku byaha byabaye mu ntara ya tigereya amahoro muri aka gace ashobora kutaramba aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru turahera kwavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na aloyizi bigirimana turahera muri somaliya igisirikare ca somaliya kivuga ko cishe abagwanyi batanu ba al shababu mu bikorwa vya gisirikare cakoze mu turere dutandukanye two mu ntara ya lowa juba radiyo ya leta ikorera i mogadishu yanditse ku rubuga rwayo rwa interinete ko igisirikare cafashe n'umutegetsi wo hejuru muri uyo muhari ariko iyo radiyo ntiyatanze umwidondoro canke ipete ry'uwo mutegetsi wa al-shababu yafatiwe muri ibyo bitero eka na al-shababu ntirabeshuza canke ngo yemeze ivyashikirijwe n'igisirikare ca somaliya ibi bitero biri mu isekeza ryo kurwanya al-shababu leta ya somaliya irimwo mu bumanuko bushira hagati bwa somaliya byitezwe ko vuba ibyo bitero bizotandukira mu mareta aherereye muri ako karere nka south west hamwe na jubaland aho uwo muhari ugenzura ibice bitari bike mu gatondo k'ejo kuwa gatatu nyene umushikiranganji wa somaliya wo kwivuna abansi abdikadire mohamed nure yavuze ko mu mezi aheze igisirikare ca somaliya cishe abagwanyi hafi ibihumbi bitatu kuva iryo sekeza kuri al shababu ritangujwe mu kwezi k'umunani umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri amakuru kuri afurika kandi abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu oni baragabisha ko amahoro mu ntara ya tigireya yo mu buraruko bwa etiyopiya atazorama mu gihe ubwicanyi bwakozwe mu myaka ibiri irenga y'intambara utaratohozwa ko kandi ababukoze ngo babihanirwe abahinga batatu ba komisiyo ya oni ijejwe agateka ka muntu kuri etiyopiya baratanze raporo y'ibyo batohoje mu kanama ka oni kajejwe agateka ka muntu i geneve ku munsi wa kabiri barashima amasezerano yasinywe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kw'icumi na kumwe yarangije intambara hagati ya leta ya etiyopiya n'inteko za tplf mohamed chande otumane umukuru w'iyo komisiyo yavuze ko kuva aho ayo masezerano asinyiwe akarere karonse agahengwe k'intambara yavuze ko intambara yamaze imyaka ibiri yakoze k'ubuzima bw'amamiliyoni y'abakenyezi abagabo n'abana bo mu ntara za tigreya afar na amuhari mu buraruko bwa etiyopiya
washington ijwi rya amerika
amakuru yerekeye abimukira abimukira batanu bamuka muri afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara barazamye mu mazi abandi mirongo ibiri n'umunani baraburirwa irengero ejo ku munsi wa gatatu abaharanira agateka ka muntu bavuga ko ibi byabaye inyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye mu nkengera z'amazi za tunisiya romudane ben amor wo mu ishyirahamwe ryo muri tunisiya riharanira agateka ka muntu yavuze ko ubwo bwato bwari bupakiye abantu mirongo itatu n'umunani ahanini bamuka muri cote d'ivoire ubwo bwato bwandurutse buva ku nkengera z'igisagara cya sfax muri tunisiya bwerekeza mu izinga rya lampedusa mu butaliyano iri sanganya ribaye haheze ukwezi perezida wa tunisiya kais said ashikirije amajambo aturira y'urwanko yagiriza abimukira bava mu karere ka afurika yo munsi y'ubugaragwa bwa sahara kuba ari bo batera imidugararo n'ubwicanyi mu gihugu ciwe
washington ijwi ry'amerika havugwa hanze y'umugabane wa afurika ikigega mpuzamakungu fmi hamwe na ukraine byarumvikanye ku ngurane nshasha y'amafaranga azofasha gusahiriza ikigega ca leta casinzikajwe n'intambara n'uburusiya iyo mfashanyo ingana imiliyaridi cumi na zitanu n'ibice bitandatu z'amadolari umushikiranganji wa ukraine w'ikigega yavuze ejo kuwa gatatu ko yateye akamu amakungu n'ibihugu bicuditse gufasha no gusanura ibyasambuwe n'intambara leta ya ukraine iri mu bibazo by'ubukene bw'amafaranga bivanye n'uko intambara yasize ikigega cya leta cyera leta ikaba ibeshejweho n'imfashanyo mu kuriha pansiyo z'abakukuruke n'imishahara y'abakozi ndetse n'ibikorwa byayo bya misi yose
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi iri ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ushobora kandi kumva ibiganiro byacu kuri weshatu radiyo yacu vowa akadomo komu urubuga rwacu naho ku rubuga rwa facebook youtube na instagram udusanga kuri arobazi vowa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta zunze ubumwe za amerika irashinja ubutegetsi bw'u rwanda ku kutubahiriza bumwe mu burenganzira bwa muntu ibyo bikubiye muri raporo igaragaza uko iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ryari ryifashe mu gihugu mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima aratubwira muri make ibikubiye muri iyo raporo ni raporo ngarukamwaka isuzuma uko ibihugu byitwaye mu kubahiriza ingingo zinyuranye zirebana n'uburenganzira bwa muntu igakorwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika ku byerekeye u rwanda iyi raporo ivuga ko hari ibihamya byizewe by'uko mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri mu gihugu hagaragaye ibikorwa by'iyicwa riciye ukubiri n'amategeko iyicarubozo cyangwa imigirire itesha agaciro ikiremwamuntu bigizwemo uruhare n'inzego za leta hari kandi imiterere mibi y'ahafungirwa abantu ishobora guhitana ubuzima bwabo ifungwa riciye ukubiri n'amategeko imfungwa za politiki ihohoterwa nyambukiranyamipaka rikorerwa abantu bari hanze y'igihugu ririmo ubwicanyi ishimutwa n'urundi rugomo raporo kandi ivuga ko mu gihugu hagaragaye inzitizi zikomeye zibuza ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubw'itangazamakuru harimo gutabwa muri yombi kw'abanyamakuru nta mpamvu zifatika cyangwa iburanishwa ryabo iyo raporo kandi igaragaza ko mu rwanda mu ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri byagaragaye ko hakiri inzitizi zikomeye ariko zidafitiwe impamvu zibuza abantu kwitabira ibikorwa bya politiki ku iyicwa riciye ukubiri n'amategeko iyi raporo ivuga ko hari inkuru nyinshi zatangajwe mu binyamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko igipolisi cyishe abantu benshi mu gihe babaga bafunze cyangwa mu gihe barimo guhunga gutabwa muri yombi cyangwa batoroka kasho ikavuga ko abakurikirana ibijyanye n'uburenganzira batanze amakuru ko ho polisi n'abasirikare bishe abantu bakekwaho ubujura nko mu murenge wa gatumba ho mu karere ka ngororero iyi raporo ivuga ko mu kwezi kwa cyenda igipolisi cyishe umugabo azira kugerageza guhunga ubwo cyajyaga kumuta muri yombi nyamara raporo ikavuga ko nta raporo z'iperereza zigeze zitangazwa kuri ubwo bwicanyi ku bijyanye no kuburirwa irengero kw'abantu iyi raporo ivuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri nta raporo nshya z'izimizwa ry'abantu bikozwe cyangwa bigizwemo uruhare n'abategetsi bo muri leta zagaragaye nyamara ikavuga ko ubutegetsi bw'u rwanda butateye intambwe mu gukora no kurangiza amaperereza ku bantu bakomeye babuze mu myaka yari yabanje aho raporo ikagaruka ku mazina y'ababuriwe irengero bamenyekanye barimo umusizi bahati inosa abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi nka bonifasi twagirimana vena abayisenga na eugene ndereyimana raporo kandi inagaruka ku rupfu rw'umuhanzi rurangiranwa kizito mihigo wapfuye mu bihumbi bibiri na makumyabiri ikavuga ko leta itakoze ibihagije no mu gihe gikwiriye ku bijyanye n'amaperereza aciye mu mucyo ku cyateye urupfu rwe ibyo raporo ivuga ko ari nako byagenze ku mfu z'abanyapolitiki benshi batavugaga rumwe n'ubutegetsi zabaye mu myaka yari yabanje nk'urwa anselme mutuyimana wo mu ishyaka fdu inkingi rwabaye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ku bijyanye n'iyicarubozo naho raporo ya leta y'amerika ivuga ko hari aho abategetsi bagiye bavugaho gukorera iyicarubozo imfungwa ikavuga ko mu kwezi kwa mbere umunyamakuru niyo nsenga diodone wamenyekanye nka cyuma hasani yavuze ko ahora akubitwa kenshi n'abakozi ba gereza aho afungiye umunyamakuru anyensi nkusu w'imana nawe yatangaje ko yakorewe isaka rikojeje isoni n'abakozi benshi b'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ubwo yajyaga gusura cyuma kuri gereza raporo kandi ivuga ko mu kwezi kwa gatanu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri aimable karasira wamenyekanye cyane ku muyoboro wa youtube nkunenga ubutegetsi nawe yavuze ko abategetsi ba gereza ya mageragere bamukangishije ko azicwa inama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango commonwealth yendaga kubera mu gihugu mu kwezi kwakurikiyeho nirangira iyi raporo inavuga ko muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri indorerezi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gutanga amakuru ko igipolisi gikoresha iyicarubozo n'ibindi bikorwa by'ubugome bitesha agaciro ikiremwa muntu mu rwego rwo gutera ubwoba no gukura amakuru mu bantu bafungiwe muri za gereza zitemewe raporo ikavuga ko nubwo ryaba itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko biteganya ibihano biremereye bishobora no kugeza ku gufunga ubuzima bwose ku wakoreye abantu iyicarubozo nta rubanza rwamenyekanye rw'ababuranishijwe kuri ibi bikorwa mu mwaka wose muri make hari ingingo iyi raporo ndende ishima ko u rwanda rwatewe intambwe zirimo nk'izijyanye no kurwanya ruswa mu nzego za leta aho hari abategetsi n'abakozi mu nzego za leta bagiye bacirwa imanza abandi bakirukanwa mu kazi biturutse ku byaha bya ruswa nyamara muri rusange ikagaragaza ko hakiri ingorane mu bijyanye n'uburenganzira ku bwisanzure mu gutanga ibitekerezo ndetse no mu bya politiki kuri ibi amerika ishinja u rwanda birimo gufungwa bidakurikije amategeko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda amaze kuvugana n'umuvugizi w'inkiko muri icyo gihugu bwana harrison mutabazi abanza kumubaza icyo u rwanda rubivugaho dosiye iba yaratutse mu bugenzacyaha ikaregerwa ikoherezwa mu bushinjacyaha hanyuma ubushinjacyaha ntabwo bushobora gufata umuntu ngo bumwohereze muri gereza butabanje kumuregera urukiko hanyuma urukiko narwo iyo ruregewe ntabwo rufata ngo kuko rwaregewe n'umushinjacyaha ngo ruhite rufata icyemezo rwohereza umuntu muri gereza rurabanza rugasuzuma rukareba niba hari impamvu zikomeye zigomba gushingirwaho zatuma umuntu akekwa icyaha icyo ni cyo kintu cya mbere basuzuma hanyuma rugasuzuma niba hari impamvu zashingirwaho zituma umuntu afungwa by'agateganyo kubera ko itegeko rivuga ko ihame ari uko umuntu akurikiranwa ari hanze kandi hari benshi cyane mujya mwumva baba bafunguwe bagakurikirana bari hanze benshi ariko hari n'abandi bafungwa by'agateganyo byemejwe n'urukiko kubera impamvu runaka iya mbere wenda ndaza kuvuga ni nyinshi ariko ndavugamo nkeya gutinya ko yasibanganya ibimenyetso iya kabiri gutinya ko yatoroka ubutabera iya gatatu gutinya ko wenda nawe ubwe ashobora gukora iki kugirwa nabi gutinya ko wenda ashobora gukora iki ashobora kota igitutu abatangabuhamya n'abandi kugira ngo wenda bisubireho cyangwa ntibatange amakuru yagomba n'ibindi bindi byinshi cyane so ibi byose bishingirwaho kugira ngo umuntu afungwe by'agateganyo ikindi urubanza rwemeza ko umuntu afungwa by'agateganyo cyangwa afungura by'agateganyo rurandikwa mu mizi ni ukuvuga ko mu ngingo zose zigize urubanza rukaba runasobanuwe icya kabiri urwo rubanza ko akenshi ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo bihera mu nkiko z'ibanze ufunzwe by'agateganyo aba afite uburenganzira bwo kuba yajurira mu rukiko rwisumbuye murabikujya mukabyumva ko hari abajuriye bakemeza ko bafungura by'agateganyo wenda urukiko rwisumbuye rukabyemeza cyangwa se yaba yafunguwe ubushinjacyaha bukajurira wenda urukiko rwisumbuye ugasanga ko atari agomba gufungura ukamufunga so murumva ko iyo porosedire yose ibaho igakurikizwa igakorwa so rero abantu bavuga ngo abafungirwa abafunga abantu nta mpamvu zihari cyangwa bitanyuze mu buryo bukurikije amategeko iyi raporo inavuga ngo imfungwa za politike imfungwa z'abanyamakuru ntaho ntaho abantu bose barangana imbere y'amategeko iyo umuntu azanwe mu rukiko azana mu rukiko ntawe ureba ngo uyu nguyu ni kanaka uyu ni kanaka uriya kugera afatwa nk'umwe mu gihe cyose ikindi cya kabiri afatwa nk'umwe kugeze kugeza ahamijwe icyaha n'amategeko ariko ibirekeye n'ifunga n'ifunga ry'agateganyo biteganywa n'amategeko kandi birubahirizwa muri rusange so nta na hamwe inkiko zishingira ngo kubera ko uyu kanaka ngo umufatire icyemezo gitandukanye n'ibindi abafatiwe ibyemezo urebye imanza zabo ziba ibyemezo byafashwe biba bihuye n'abandi bafatiwe ibyemezo muri circumstances zijya gusa cyangwa impamvu cyangwa uburyo bose ashida ashida ntawe bishingirwa gusa rero abafite ukuntu babivuga muri ubu buryo sinzi ahantu babihera eh, muri rusange ariko ababyifuza eh, yerekeye n'ifu- ni- n'iburanisha imanza y'ifunga n'ifunga ry'agateganyo n'izindi manza zose ziburanishwa mu nkiko zikaburanishwa mu cyumba cy'iburanisha eh, ku mugaragaro keretse yo urukiko rwabonye ari- hari impamvu ziterwa n'amategeko kugira ngo ube mu muhezo ariko nta na rimwe abantu baba bahejwe kugira ngo baze bakurikirane so ubifuza wese yaza akikera agakurikirana nk'uko mujya munabikurikirana nk'abanyamakuru itegeko nshinga amategeko tugendera cyane byerekeye n'imurashize y'imanza yaba inshinjabyaha cyangwa iz'imbonerezamubano ateganya ukuntu icyemezo cy'amazi kigomba kuba cyanditse ingingo eh, cyangwa ibice bigize urubanza so rero nta n'ahantu umucamanza yabinyura iruhande ngo wenda afate icyemezo kinyuranyije n'ibitegeko riteganya so abyandika muri ubu buryo kugira ngo n'uwo ari we wese abe yabisoma kugira ngo akore iki abyumve anash- amenye n'impamvu yashingiye ikindi n'imanza zacu ziratangazwa ubu ngubu inyinshi zishyira kuri website uwo ari we wese ujya ushaka kujya ku rubuga rw'urukiko rw'ikirenga eh, cyangwa n'aha n'ahandi ashobora kujyaho akabibona akamenya ni urubanza rwaciwe gutya rwaburanishwe gutya eh, eh, impamvu zashingiwe ko umuntu afungwa ni izi bwana harrison mutabazi umuvugizi w'inkiko mu rwanda kuri mikoro ya mugenzi wacu asumutakaboyi tuve mu rwanda tujye mu burundi eloge wilikaneza atubwire muri make icyo raporo nk'iyi y'amerika noneho ivuga ku burundi mu bijanye n'ubwicanyi ico cegeranyo kivuga ko bamwe mu rwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure abapolisi abakozi b'igisata c'igendereza n'abasirikare ariko bo inshuro z'imbarwa bishe abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke naho abantu bagerageje gukora ivyo barekurirwa n'amategeko ico cegeranyo cibutsa ko mu kwa munani ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ishirahamwe ry'igiteka rikorera mu buhungiro ryari rimaze kubona abantu amajana abiri na mirongo itatu na babiri bari bamaze kwicwa mu gihe umwaka w'imbere yaho hari hagandaguwe amajana ane na batanu rigiteka n'iyindi mirwi iharanira agateka kazina muntu ntibahuriza ku bitigiri ariko biragoye cyane kumenya ibiharuro by'ukuri nyezina bitewe n'uko leta yankiye igisata cya onu n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu kwishikira ku rubuga gutohoza niko abanditse ico cegeranyo bavuga iruhande y'ibico cegeranyo kivuga ko ibiziga vyakomeje gutorwa hirya no hino mu gihugu abategetsi bagahitamwo kubifuba ata amatohoza banje kuba bitwaje ko bishobora gutera indwara abanyagihugu kubera ata buruhukiro bwo kubikamwo abapfuye buba buri hafi y'aho vyatowe aha banditse raporo bibutsa ko mu cegeranyo ca human rights watch co mu kwa gatanu mu mwaka uheze vyagaragaye ko imbonerakure y'abapolisi n'abakozi b'igendereza bishe barafungira abantu busa bongera barababoreza igufa hejuru yo gutoteza no guhama abanywanyi imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi hamwe n'abikekwa gukorana n'imirwi y'abaroberi mugabo bamwe mu ndongozi zo hasi za CNDD-FDD bararyojwe ivyo bakoze kandi imbonerakure zihabwa gasopo ko zibwirizwa kubazwa ku gatwe kazo ibyaha ziregwa niko ico cegeranyo gisigura iyo raporo ivuga ko hari abantu batari bake banyurujwe bamwe bamaze kugera mu minwe y'inzego z'umutekano abandi bahagaritswe n'ibisata bitazwi mugabo ko bigoye kumenya uko bangana kubera amashirahamwe yigenga abaharanira agateka ka zina muntu hamwe n'abahinga badafise umwidegemvyo wo gutohoza mu vyerekeye abantu babarizwa igufa igisata ca onu kigwanya ayo mabi cemeje ko kuva mu 2017 leta y'u Burundi yananye kucishura ku bantu catohoje ko baborejwe igufa naho imbonerakure ya polisi n'abakozi b'iperereza nibo bashirwa mu majwi rwose mu gihe ku rundi ruhande abajejwe intwaro bamwe bamwe bagirizwa kuba barakubaguye barafunga abatinganyi bahawe impigi n'abajejwe umutekano iyo raporo imenyesha ko mu mabohero umunani ku cumi na rimwe y'uburundi abafungwa babayeho bacucikiranye mu gihugu kugera ku wa mirongo ibiri na gatatu kwa munani umwaka uheze hari abanyororo ibihumbi cumi na bibiri n'amajana indwi na mirongo itanu na bane kandi inzu z'imbohe zagenewe kwakira abatarenga ibihumbi bine n'amajana abiri na mirongo icenda na bane imfungwa za politike n'aho amashirahamwe yaharanira agateka ka zina muntu aziharura mu majana icegeranyo ca leta ya amerika kivuga ko ibitigiri kanuni bigoye kumenyekana na rya leta y'u Burundi yiregura ko ata bantu bafungwa bazira politike igashima kubegeka ko ivyaha byo guhungabanya umutekano imigumuko no gukorana n'imirwi y'abaroberi CCR na CNDH barahawe amahirwe yo kuja mu busho bwose mbere no kugera ku bantu boba bafungiwe politike kugera mu busho bw'iperereza buzwi mugabo ubwinyegeje ntibabukubise rurabwe niko iyo raporo yongera ko mu bafashwe bikekwa gukorana n'imirwi y'abaroberi ico cegeranyo kigaruka kuri Florian Rangabiye akorera radio igicaniro yavukiye mu mahanga akaba yafashwe mu mpera z'ukwa munani yaroye kuramutsa umuryango uwo mukenyezi w'abana babiri yanegetswe ko icaha co kunekera igihugu kibanyi c'u Rwanda maze imyaka irenga umunani abamwo ubu imigenderanire yaco n'Uburundi riko iranagurwa kuva President Ndayishimiye yaroye ku butegetsi iyo raporo ivuga ko abategetsi b'u Burundi badahengeshanya gusaba u Rwanda kubarungikira abantu bagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo mu 2015 baca bahungira mu Rwanda uwo mwaka nyene mu bijanye n'isaka abapolisi imbonerakure n'abakozi b'iperereza bagirizwa kuba barasahuye mu mazu baroye gusakamwo hejuru yo kubikora ata butungane bwubahirijwe turetse mu gihugu hagati iyo raporo igaruka ku bikorwa vy'imbonerakure muri kongo yisunze ivyatohojwe n'abahinga ba onu ivuga ko kuva mu ntango z'ukwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe zaherekeje abasirikare muri kivu y'epfo bakifatanya n'imwe mu mirwi y'abakongomani mu kugwanya inyeshamba za rwet tabara muhari urwanya ubutegetsi bwa gitega bufise ibirindiro muri ako gace k'ubuseruko bwa kongo urutonde rw'amabi bagirizwa ni rurerure rukaba rurimwo ubwicanyi ndengerabutungane ugusahura no kunyaga abanyagihugu hatibagiwe kubakoresha bucakara iyo raporo inagaruka ku bwigenge bw'itangazamakuru gushikiriza ivyiyumviro no gukorera hamwe mu mashirahamwe ivuga ko abanyamakuru baburabuzwa bakankirwa gukora ku bibazo vyerekeye agateka kazina muntu ibiturire n'umutekano canke naho bagasabwa kubanza gusaba impusha abajejwe intwaro leta ihonyanga ubwigenge bw'itangazamakuru iciye kuri sense ikigo ubundi cigenga gicungera itangazamakuru ariko ubu benshi babona ko cahindutse igikoresho c'ubutegetsi kandi cotwa igitutu n'abanyepolitike niko iyo raporo ishimangira iki cegeranyo cemeza ko mu vyerekeye ukwishira hamwe mu migambwe vyemewe mu Burundi gusa abanywanyi b'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi cane cane senere baricwa bakabarezwa igufa abandi bagafungirwa ubusa begetswe ko ivyaha bitandukanye mu gihe imigambwe icuditse na CNDD-FDD yikora atankomanzi ishyirahamwe parseme mu cegeranyo co mu kwa gatandatu yerekanye ko imigambwe myinshi yahisemwo kwiyunga na CNDD-FDD canke kuba ntirumve ko kugira yirinde ingorane canke naho ironka amaronko harimwo utuzi ku banywanyi bayo niko abanditse raporo bavuga mu gisata curwanya ibiturire utwigoro twa perezida ndayishimiye twahindutse amajambo gusa no kwizagira kuko atabikorwa biboneka vyabaye niko ico cegeranyo gikomeza kivuga kikongerako ko ukuronka akazi utari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi canke ngo ubanze kubujakarira ari kigoye muri ico gihugu co mu buseruko bwa afurika nta mutegetsi w'umurundi here bwabonekeye kugira gice ashikirije igihe twakoreye inkuru ariko mu myaka iheze mbere no mu nama yaherukamwo ku cicaro ca onu new york muri amerika perezida ndayishimiye yasiguye ko atahonyangwa ry'agateka kazina muntu ririho mu gihugu ciwe imbere yaho yari yabwiye ibinyamakuru vy'abafaransa rfi na france 24 ko abarundi bavugwa ko banyurujwe bashobora kuba bibereye mu mahanga ibi vyabaje cane amashirahamwe yigenga y'abarundi na mpuzamakungu yamubonamu icizere akija ku butegetsi eroje burikaneza ijwi rya amerika urakoze loje wirika neza nanone nibutse ku ijwi rya amerika ikigerageza gushaka icyo inzego z'ubutegetsi z'uburundi zivuga kuri iki cyegeranyo n'ibidukundira turabibagezaho mu makuru yacu ataha tugumaho mu burundi aho ejo ku wa gatatu wari umunsi mpuzamahanga wahariwe amazi mu burundi mu ntara ya makamba abagera kuri mirongo itanu na babiri ku ijana baracyanywa amazi mabi inkuru ijwi rya amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi dusomerwa na tirive ndayishimiye uri i kigali mu rwanda mu ntara ya makamba abashobora gukoresha amazi meza bari hagati ya mirongo itanu na kabiri na mirongo itandatu na gatanu ku ijana benshi n'ababa ku migwa mikuru y'amakomine canke intara mu mitumba hari aho usanga umutumba wose uba ko abantu bagera ku bihumbi bibiri ata bombo ry'amazi bafise canke bakarisangira ari rimwe niyo gushima dainesi ni umwigeme w'inyange muri komine makamba bavoma amazi ku buhonga bwo mu kidumbugu rero aho hantu hahurira ubutumba bubiri buhurira kw'iryo vomo rimwe rero tugiye kuvoma turashobora gusanga abantu ari benshi tukarindira rwose mbere ugasanga abantu benshi bariko barashwanira umwe ngo ntuntanga uwundi ngo ntuntanga kuko hari n'amazi make mpaye ngenda ko ari iminota irenga mirongo ibiri bivanye rero n'abantu usanzeho hari n'igihe isaha ishobora guhera ariyo nk'abishize tukagenda kuvoma bwije hari n'igihe saa moya z'ijoro zikwira tutaravayo n'isaha zibiri zigakwira umuntu atashikana amazi muhira no ku mutumba wa nyankara aho nyene makamba nico kimwe jese dike mu gihe cishe bantumye amazi ndagenda nk'iminota minota mirongo ibiri ngiye kuyavoma ku buhonga nkagaruka iyindi minota mirongo ibiri dufate iminota yose ngenda ni mirongo ine mu gihe ciki kubera amazi yaba yaza buke buke baratonda abantu ugasanga ni benshi umuntu agiye saa kumi akavayo isaha imwe Emmanuel Nyandwi wo ku mutumba Nyamatugu imakamba nyene ati hariho amazi yo ku mabombo akamamuci duca tuvoma ay'imbizi ayo nayo akamye twikora ku mwonga ayo tuyavoma mu mu twonga kare twaradukoresha kuva na kare tukivutse iyi mugabo muci rimwe rimwe arashobora gukama tukaja tuza kuvoma rukozira muri quartier Nyaburumba yo ku mugwa mukuru wa Makamba naho nyene nta mazi bafise bimvye ibinogo bavomamwo amazi twebwe mu bisanzwe amazi dukoresha dukoresha amazi y'ibinogo kubera nta mazi ya jidezi arahashika amazi y'ibinogo kugira uyaronke wimbisha ikinogo nk'ikimetero zitanu cyangwa zitandatu curonka ayo mazi aba yahasi meza kuko ni amazi nayo gutekesha gusa no kuyoga naho nyine ubanza kuyashusha ayo mazi yo mu binogo canke mu myonga aba arimwo ibicafu abayakoresha abagahanurwa kubanza kuyateka ariko benshi bagira bati udukwi twarazimbye nta nkwi zo guteka n'izo gushusha amazi tworonka bagaca bayanywa uko bayavomye mu mashuri yo mu ntara ya Makamba naho nyene amazi n'ikibazo gikomeye ku mashuri agera ku majana ane na mirongo ine yo muri iyi ntara amajana atatu na mirongo ibiri nane usanga ata amazi afise canke bakaba barabubakiye ayo mazi amazi ariko atanimara ikoroka bituma rero abanyeshure batekerayo banywa canke hageze ibikorwa by'isuku bakayavoma mu mwonga uri hafi y'ishure ndaruzaniye berkimasi ashinzwe iby'amazi mu ntara y'amakamba amenyesha ko amakomine afise ubukene bw'amazi meza ariko ayogoro na kibago mu gice ca kumoso kuko ata amasoko y'amazi ahari co kimwe na nyanzarake uwarongoye igisata c'amazi mu ntara y'amakamba ati kugira twemeze ko amazi yashikiriye abanyagihugu nuko atawoba akija kuvoma ku metero zirenga amajana atanu ariko mu ntara y'amakamba ntiturabishikako ibituma amazi adashikira abayagenewe ni uburyo buke bwo kuyubaka hamwe no kutabungabunga inyubako z'amazi hari n'abonona ayo mazi bubakiwe hari n'igihe usanga hariho ubugizi bwa nabi ugasanga abantu bariko baramenagura inyubakwa z'amazi ugasanga ivyo biri mu bituma naho amazi yari yashitse bigatuma amazi adashika kunywa amazi mabi rero biratuma hagwirirana indwara zo mu nda nko ku ivuriro ry'inyange muri komine makamba hasanzwe hari ubukene bw'amazi meza abapimwe indwara ziva ku isuku rike canke kunywa amazi mabi basanze benshi bagwaye inzoka ibiharuro vyerekana ko ku bagwaye majana atandatu na mirongo umunani na batanu bapimwe inzoka zo mu nda muri nzero na ruhuhuma ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu abagira ku majana atandatu na mirongo itanu na babiri bagwaye inzoka zo mu nda ni ukuvuga ibice by'ijana na mirongo icenda na bitanu mu ijambo ishirahamwe mpuzamakungu riharanira ineza y'ibibondo unicef rishikiriza rimenyesha ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibice by'ijana mirongo ine na bibiri by'abarundi bari bagikoresha amazi mabi mirongo itanu na kane ku ijana ntibari bwaronka amazi akwiye kugira bagire isuku aho babaye nayo mirongo icenda na kabiri ku ijana nta bya nkenerwa bari bafise byo gukaraba neza ibyo byunyurwa n'ibiza n'isibe byatumye inyubako ijana na mirongo ibiri z'amazi zononekara mu bakogwa ko n'ubwo bukene bw'amazi harimo cane cane abigeme n'abakenyezi kuko aribo baja kuvoma kandi bakavoma kure bigatuma bamara umwanya munini bari kurondera amazi akoreshwa mu muryango ku mukenyezi yonsa biragabanya umwanya wo konsa ikibondo naco kikagira ingorane yo gufungura neza ishirahamwe UNICEF UNICEF rirashima ariko ko leta y'u Burundi yongereza ku mwaka ku mwaka amafaranga agenewe gushikiriza amazi meza abanyagihugu mu nteguro y'amafaranga azokoreshwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatatu akaba angana n'igice kimwe n'ibice birindwi ku ijana n'ubwo ivyokorwa bikiri vyinshi birengeye ayo leta yashinze John Agbor aserukira UNICEF mu Burundi asaba ko uburyo bukoreshwa mu kugwiza amazi meza kandi akegera abanyagihugu yokongerezwa akagwizwa kubatizwa na gatatu akarondererwa mu gihugu canke hanze yaco ho kwitabwaho kandi imigwi y'abafise amikoro make abakenyezi abakumiriwe abateshejwe izabo n'abagendana ubumuga
nshuti mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika aha niho dusoreje amakuru twabagezagaho biseguraho ku nkuru twari twababwiye tutabashije kubagezaho muri aka kanya ariko turacyayibatunganyiriza neza irabageraho mu makuru yacu ataha bashimiye kuba mwaduteze amatwi mbararikira no gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika biri imbere jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoro ni nawe wabegeranirije aya makuru mu izina rya bagenzi banjye bose mwumvise ndagira nti amahoro n'amahirwe kuri mwese